ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi ku y'uyu munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo ikibazo twe dufise baciye bagiha imvo ya politiki abenshi rero cace kibatera ubwoba ni nayo ngorane dufise ngaha nyene muri kaminuza aho abenshi ivyumba bari basanzwe bafise n'amakarata yo gufungura bariko barayabaka bayahereza abandi uyo ni mathieu itangishaka umwe mu baserukira abanyeshure kuri kaminuza y'uburundi avuga ku kamo katewe n'umuyobozi w'iyo kaminuza ku bijanye na yegere yegere basanzwe barimwo iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya kari imbere reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu oriyane itanga ishaka horamutse oriyane utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya urakoze cyane fidel niyo ngabo ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika abategetsi mu bumanuko bushira uburengero bwa somaliya barishe abagwanyi bane ba el shabab mu gihano cy'aho bagiriwe kuba ari bo bagize igitero cya bombe cishe abantu bagera kuri mirongo umunani abo bagabo baciriwe urubanza rwo kwicwa mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka muri sentare y'igisirikare cya somaliya mu gisagara cya baidoa aho ni ku birometero amajana abiri na mirongo ine uvuye ku mugwa mukuru wa somaliya i mogadishu ariko arasoma itegeko ryo kwica abo bagabo ejo ku munsi wa mbere umushikirizwamanza wa leta mumine hussein abdulahi yavuze ko abo bagabo bagize uruhara no mu bindi bitero by'amabombe yagizwe ku zindi nyubakwa zibiri abantu bafunguriramwo bitwa resitora muri icyo gisagara cya baidoa mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kibanza abategetsi n'abanyagihugu bari bahurikiyemwo barorera bongera bavuza akaruru ko gushyigikira ibyavuye muri urwo rubanza aba bagwanyi bishwe barashwe icyarimwe n'abasirikare ba leta tukiri muri afurika sentare mpuzamakungu mpanabyaha icc ejo ku munsi wa mbere yashize ahabona umutahe wo guhagarika uwahoze ari umutegetsi mukuru ajejwe umutekano muri libiya uwo mutegetsi yagirizwa ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha by'ihohotera rya kiremwa muntu yagirizwa kuba yagize yabigize mu ntumbero yo gutyoza abatari bashigikiye umukuru w'igihugu yatwaza igitugu yishwe muammar kadafi uwo mutahe wari wasohowe ku nshuro ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu wagiriza uwitwa al tuhami mohamed khaled ibyaha bitatu vyo mu ntambara hamwe na bine vy'ihohotera rya kiremwa muntu uwo mutahe wagiriza al tuhami yuko kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe igisirikare iperereza hamwe n'ibiro bijejwe umutekano muri libiya vyagize ibitero ku banyagihugu uwo mutahe ukavuga ko uwo altuhami yari afise ubushobozi bwo gushira mu ngiro amategeko yahabwa na perezida w'icyo gihe kadafi iburaya naho inyuma y'umunsi umwe abamushigikiye bamutoye akaja ku ntambwe yo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu n'umukandida emmanuel macron marine le pen umukandida adashigikiye ubwinshi bw'abimukira baja mu bufaransa yatangaje ko yikuye mu mabanga y'ubuyobozi bw'umugambwe wiwe iby'agateganyo ivyo akaba yabikoze mu ntumbero yo gutangura ibikorwa vyo kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu w'abafaransa bose iyo ngingo rero ikaba umugambi ugamije kumufasha kongereza igitigiri c'abamushigikira le pen yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu c'ubufaransa ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere avuga ati kuva rino joro sinkira umukuru w'umugambwe front national ati ndi umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yongere ko avuga ko yifuza gukorera ku rwego ruharanira inyungu zirengeye iz'imigambwe gusa mu byo abakurikiranira hafi politike y'igihugu bise nyamugigima muri politike y'ubufaransa le pen yaronse im, uh, yaronse mirongo ibiri na rimwe n'ibice bitanu ku ijana vy'amajwi emmanuel macron bahiganywe yaronse ibice mirongo ibiri na bitatu n'ibice umunani ku ijana inshuro ya kabiri y'amatora izoba ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu hano muri amerika abakenguza amateka ba amerika uko bari ijana bose baraye batumiwe mu nama izobera ku biro vy'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatatu ivyo vyatangajwe ejo ku wa mbere n'ibiro vy'umukuru w'igihugu aho bamenyesha ko iyo nama izoba yerekeye igihugu ca korea yo mu buraruko iyo nama izoba iyobowe na jim mattis umushikiranganji murantunga ajejwe kwivuna abansi hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga rex tillerson umuyobozi w'ibiro vy'iperereza dan coats hamwe n'umuyobozi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu general jordan ford mu gihe abashingamateka basanzwe bagirishwa amanama bagahabwa amakuru y'ibanga ku biro vy'inama nshingamateka ni gake cyane ayo manama abera ku biro vy'umukuru w'igihugu cyane cyane abakenguza amateka kuba mu nama imwe ari bose ijana ku biro vy'umukuru w'igihugu hakaba ari naho umukuru w'igihugu aba ejo ku munsi wa mbere aho yari ari ariko arivuna umusase kumwe na ambasaderi w'inama ya onu ijejwe umutekano ku isi perezida wa amerika yavuze ati nta kwihanganira ukuntu ibintu byifashe muri korea yo mu buraruko aya niyo makuru twari tubafitiye avugwa hirya no hino ku isi mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ayandi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya internet aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook no kuri twitter naho nyene niho turi aderesi zacu ni voa radiyo yacu mwifuje kuturungikira email aderesi yacu ni radiyo yacu voa arobase gmail akaburungu com murakoze
urakoze oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahera mu burundi aho abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi basanzwe bari muri yegereyegere batitavye ku rugero rushimishije akama k'umuyobozi w'iyo kaminuza mu ndwi iheze yari yabagabishije ko batari gutonda ejo ku munsi wa mbere bari guca birukanwa mu kiringo c'umwaka abanyeshuri baserukira abandi ubu bavuga ko bariko bagirwa ko iterabwoba bagasaba ibiganiro ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza mu bigo vya kaminuza y'uburundi aho twaciye haba muri rohero ku mutanga canke mu kamenge vyari bigoye kumenya ko abanyeshure bari muri yegeregere uruja n'uruza rw'abanyeshure rwaboneka kandi n'abigisha bari batonze mbere nko ku mutanga hoho imirongo y'abanyeshure bari barindiriye gufungura ya rukuri kwamye nk'uko bisanzwe ariko rero ibitigiri vy'abanyeshure bitavye ivyigwa vyari bike rwose ibiharuro twahawe n'abajejwe ibisata bitwereka ko kiretse abanyeshure bari baje gukora ibibazo mu mashure menshi hitavye abanyeshure bari hagati y'umwe hamwe na batandatu ku banyeshure bari hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu hari n'amashuri atari make atanu umunyeshuri wa kirazira yaharangwa ishuri ryakiriye abanyeshure benshi ryarimwo mirongo itandatu n'umwe kuri mirongo icenda naryo ni umwaka wa gatatu mu gisata cigisha ikirundi n'igiswahili n'ubwo urugero rw'abitavye ari ruto abanyeshure baserukira abandi bibaza ko ibitigiri bizokomeza kwiyongera mathieu yitanga ishaka yavuze ku giti cabo abanyeshuri barashobora kuza wanashima ku bwinshi ariko rero ingorane nyamukuru ntizo bivuye kuri iryo tangazo iyi ngorane nyamukuru ni iri terabwoba ririko riraba aho bamwe bamwe mu miryango bavamwo bivanye n'ivo n'ukuntu ikibazo twe dufise baciye bagiha imvo ya politiki abenshi rero cace kibatera ubwoba aho bamwe mbere bariko barakwa uburaro bari basanzwe babamwo ni nayo ngorane dufise ngaha nyene muri kaminuza aho abenshi ivyumba bari basanzwe bafise n'amakarata yo gufungura bariko barayabaka bayahereza abandi aba canke bariya bivanye n'imiryango bavamwo biraboneka yuko baciye bagira ubwoba bigatuma abenshi mbere nuko guhemuka kuca kujamwo ku munsi wa gatanu w'indwi uheze umuyobozi wa kaminuza y'uburundi yasohoye itangazo agabisha abanyeshure ko utazotonda mu ishure igihe c'isaha zibiri z'agatondo kuri uyu wa mbere azoba yirukanye wenyene ubwiwe n'ubu gaspar banyankimbona yemeza ko ijambo rikiri rya rindi ivyo twavuze muri irya kominike ntibihinduka ni kurya nyene biri twebwe ico twabonye uyu munsi turiko turagira icegeranyo uko ku birasi ibirasi bishika hafi ijana na mirongo ibiri harimwo nk'ibishika nka bine canke bitanu vyoba bitajemwo abanyeshure n'abakeya abigisha niho bari bari ibikoresho vyo kwigisha birahari nibaza ko muri ico gihe leta iba yakoze ivyo ishobora gukora byose kugira ngo kwiga bishoboke muri kaminuza y'u Burundi umunyeshure rero aza yumva bishaka kandi abishoboye hanyuma nk'uko twabivuze muri kominike abataje nabo tuzokonsitata gusa ko batashoboye kuza leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo kwiga bishoboke wewe mugabo uburenganzira bwawe uhisemo kutiga aho urumva wikuyemo urumva ikindi twakora ni giki muri sosiyete nk'iyi Burundi hari ibintu byinshi bategeka abantu ati iri ni itegeko hari umuntu urumva bategeka ati ubwizwa kwiga universite naho batabitegetswe abanyeshuri baserukira abandi bacafise ivyo basaba harimo kuganira n'ababayoboye twarasabye kumvirizwa nta na kimwe cyakozwe mu byo twasaba muri iyi minsi twarasabye ko abantu bacu bafunzwe borekurwa turasaba abantu bacu birukanywe bogarukanwa turatutse twanga tugasaba n'ibyo biganiro hamwe n'umutekano w'abaduserukira muri rusange n'uw'abanyeshuri ariko biraboneka yuko aho gutora ikibazo cy'umutekano biraboneka yuko umutekano n'ubundi ubandanya uhungabana kuko no mu minsi iheze nyene muri iyo ndwi iheze hari umunyeshuri yaciye yongera arafatwa aya- atwara abandi muri pisikoloji mu mwaka wa kabiri kugeza n'uno munsi nta n'uwuzi ahafungiwe abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bamaze ukwezi kurenga bari muri yegereyegere basaba ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya agafashanyo bahabwa nk'ingwate izorihwa rihagarara kuva bahagaritse ivyigwa batanu mu banyeshuri baserukira abandi abo bita abaderege barafunzwe bagirizwa kugumuka nayo umunani bahanishijwe n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi kwirukanwa mu kiringo c'umwaka eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuve mu burundi tuje mu rwanda aho ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu rwanda rdb kivuga ko kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amaradiyo n'abandi bakoresha umuziki w'abacuraranzi b'abanyarwanda bazotangura kwishyura amafaranga azohabwa ba nyiri umuziki iyi ngingo ntivugwa ko rumwe n'abacuraranzi mbere n'abandi bakoresha imiziki atari yabo ni inkuru mugenzi wacu asomta kabo yari i kigali yaduteguriye ku ikubitiro iyi gahunda izatangirira ku bafite amaradiyo bacuranga indirimbo zitari izabo abafite televiziyo abanyamahoteli abacuruzi mu maduka amahahiro n'ahandi bifashisha ibihangano mu kureshya abakiriya nk'utubari utubyiniro n'abandi madamu bwiza nadine uhagarariye sosiyete nyarwanda y'abahanzi ari nayo ifite inshingano zo gukusanya aya mafaranga asobanura ko iyi sosiyete ishinzwe kurengera umutungo bwite w'ubwenge uyu muyobozi avuga ko ubu bamaze kubarura abantu bose bazishyuza guhera mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka twebwe dushinzwe guhura n'abakoresha ibihangano batandukanye tukumvikana uburyo bwo kwishyura dufite na tarifu yashyizweho n'umwanditsi mukuru hanyuma amafaranga ava mu bikoresha ibihangano tuyaha abahanzi dukurikije uko umuhanzi yagiye acurangwa hariya ndi kuvuga muri muzika hakaba n'ibitabo bya reprography na sinema na fayino ati rero ubu twatangiranye na muzike ariko eh, tuzakomeza n'ibindi buhoro buhoro iyi gahunda hari bamwe mu bahanzi nyarwanda bavuga ko ahubwo yari yaratinze nka karangwa gaston uzwi mu gurupe ya kgb avuga ko iyi gahunda izafasha abahanzi nyarwanda ni ibintu twari dutegereje cyane na- n'abahanzi batubanjirije impara ingenzi n'abandi ba kera nabo bari barasabye ko itegeko ryashyirwaho kugira rijye ribarengera ibihangano byabo bikinwe bishyurwa so nukuvuga ngo ni ibintu rero no mu bindi bihugu bo batangiye barabimenyereye ugeze za uganda kenya mu kabari nta muntu ugipfa gukina indirimbo adafite lisanse imwe yu- yuko yishyuye yaguze gukina ibihangano ibyo ari byo byose ashatse so nukuvuga ngo rero ni ikintu cyiza kizafasha abahanzi gutera imbere noneho ba bahanzi bacikaga intege kuko urabona ubu ngubu abahanzi bahangaga ari ukugira ngo bategereje ibitaramo kandi ubundi iyo ugiye hanze ibitaramo babikora ari ukwiyerekana ariko twebwe wasanga abahanzi bacu n'ibihumbi ijana ibihumbi magana abiri bamuhaye ngo yaririmbye mu kabari runaka gutyo ugasanga ashobora kuba yaririmba ri- ka- katatu mu mwaka hari abandi bahanzi basanga iki kigo cyarihaye inshingano kitatumwe n'abahanzi mugabo yusitini ni umuhanzi ubimazemo igihe kinini mu rwanda ku mpande zombi igihe naratunguwe kuko eh, ntabwo nigeze menya isosiyete cyangwa se undi uwo ari we wese ugiye kunshakira inyungu eh, mu buhanzi eh, akabintunguza nubwo byaba ari byiza ariko utabibajijwe eh, urumva biratungurana nyine sinamenye uburyo nk'umuhanzi eh, icyo cyemezo cyafashwe inyungu niba hariho n'abantu bazi- bazishakira abahanzi baragombye kuba bararebye abo bahanzi bakavugana nabo gusa icyo namenye ni uko hari sosiyete zo hanze zaje eh, kwiga uwo mushinga Eh, noneho zigiye gushakira inyungu abo bahanzi Eh, kuba igihe bataraje kundeba birashoboka bararebye abandi ariko ibyo ari byo byose urumva niba bararebye abandi ibyo babarebeye ntabwo bindeba nk'umuhanzi ku ikubitiro aya mafaranga azakwa amaradiyo ndetse na televiziyo kuri mugabo Justine umuyobozi wa radiyo na televiziyo isango star avuga ko iyi sosiyete igiye kwivanga mu kazi indirimbo twakoreshaga nagusobanuriye ko twazikoreshaga hagati yacu eh, tugafasha abahanzi kuzamura amazina yabo Na- ni- ni- n'igitangazamakuru kikabona indirimbo kivuza kugira ngo abacyumva bakunde icyo gitangazamakuru bishingiye ku buryo mwembi murimo mukorana Ni- ni- kugeza uyu munsi se urumva hakwiye kujyamo umupolisi nta mupolisi ukwiye kujyamo kubera ko abo bantu bumvikana neza uburyo ibihangano byabo bitambuka Ni- nihagera ko batumvikana bakajya kubahiriza undi wababwiye wo hanze ubwo nguwo niwe uzatambutsa ibyo bihangano byabo ariko kugeza uyu munsi ntawe uratubuza kuvuza ibyo bihangano kandi nta n'umupolisi ukwiye kujyamo hagati y'abantu bumvikanye igihe nta tegeko ryapfuye ku ruhande rw'ikigo nyarwanda gishinzwe iterambere rdb ari nacyo gishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda umuyobozi w'iki kigo kerera kamanzi avuga ko kwishyuza amaradiyo n'abakoresha ibihangano bitari ibyabo bizatuma abahanzi babona imbaraga mu buhanzi bwabo barusheho guhanga udushya ndetse bagire icyo bamarira igihugu cyo nifuza ariko tubireba nk'imitungo iyo ari yo yose kugira ngo nabo uwekoze abone uburenganzira na revenues ivuye muri ibyo yamaze gukora niba king King james azi ko kugira ngo ama radio stations cyangwa amahoteli akoreshe his music ko hari icyo ari bubonemo icya mbere azabona ubushobozi bwo gukora ibintu birenze ibyo akora ubu ngubu bizafasha bizamufasha kuko azagira incentive yo kubikora ariko natwe nk'igihugu tuza- tuzafashwa kuko creativity y'abanyarwanda izagenda yiyongera ashobora no kujya hanze mu bihugu bi- bitandukanye kugira ngo agurishe muzike igihugu n'ubukungu biza- bizunguka iyi sosiyete yita ku nyungu z'abahanzi isobanura ko ibiciro byashyizweho bigendeye ku biciro mpuzamahanga ariko ko azaba ari make cyane bagereranijwe n'uko ahandi bikorwa uyu muyobozi w'iyi sosiyete bwiza nadine avuga ko mu gushyiraho ibiciro hazajya habamo no guciririkanya ku ikubitiro hagiye gutangirirwa ku maradiyo acuranga umuziki ndetse n'ahandi hantu hose bakoresha umuziki utari uwabo ariko nyuma hazanishyuzwa abakoresha ibitabo n'ibindi bihangano bitari ibyabo asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tugaruke mu burundi aho abagabo bane mu bigenga mizero y'abarundi bo ku mutumba gihungwe wa komine gihanga intara ya bubanza bapfunzwe kuva mu ijoro ryo ku munsi w'imana bagirizwa gukora inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka abagabo bane bigirimana emmanuel gashinge stefano bigirimana jonas na harimenshi jean de dieu bose bo ku mutumba wa gihungwe bahagaritswe n'abapolisi babasanze mu mihani wabo kuri uyu w'imana igihe cy'isaha zitatu z'ijoro uwuserukira abigenga mizero y'abarundi mu ntara ya bubanza alex manirakiza yiyamiriza ifatwa ry'abo banywanyi abantu bane bavuga ko bafashwe bo ariko barabavuga yuko babagiriza ngo bakoze inama ngo itemewe n'amategeko mugo ikidutangaza nuko babagiriza inama kandi ntibatabafashe bakiri muri iyo nama kandi ntibatabafashe bavuyemo niyo mugo bakaza kubafata mu ijoro urumva n'ibintu bitandukanye n'amategeko twe tubona yuko ari ibintu by'akarengane bariko barabarenganya uwo ahagarariye abigenga mizero y'abarundi mu ntara ya bubanza avuga ko ihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi b'uwo murwi wa politike atayindi ntumbero bifise atari ukubuza abandi banyepolitike kuja ku rubuga alex manirakiza avuga kandi ko benshi bazira ko banse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi benshi barababarira yuko ngo batagiye muri cndfdd ngo nta bindi nta yandi mahungiro bafite nungu urumva jewe sinibaza ko byokunda kuko amasengero turabona ko ari menshi umwe wese ajya mu rusengero ashaka urumva uhatira igikere mu mwobo kidashaka ugahabwa ukimena amatwi umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi arahakana ibivugwa n'uwaserukira abigenga amizero y'abarundi mu ntara ya bubanza pierre nkurikiye yabwiye ijwi ry'amerika kw'abo bagabo uko ari bane bahagaritswe bagirizwa inama zo mu kinyegero zitemewe n'amategeko umushingamateka hagati rwasa arongoye abigenga mizero y'abarundi ku rwego rw'igihugu akaba n'ikigera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ntiyemera ibishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi cyo kimwe n'umuhagarariye mu ntara ya bubanza nabo nyene yiyamiriza ifatwa gasakisaki ry'abanywanyi biwe akavuga ko baba bariko bakwa uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro abantu barafise uburenganzira bwo kuvugana bwo kubonana ivyo bovugana ko birahari ni vyinshi ico cabaye icaha kuva ryahari kuko iyo vyaha babandikira ugiye kuraba mu bitabo mpanavyaha nta namwe vyanditse bagacero bavundire mu minyororo atari imanza bacirirwa umucamanza yagira ngo agiye kuraba iyo dosiye telefoni kaza sms kaza ati bagumizeyo ko umucamanza yabona ko atarubanza rurimo na buhoro buhoro ibiro nibaza yuko si ingendo ya demokarasi na buke buke biboneka ko ari ya ngendo yo gushaka yuko haba umugambwe umwe wonyene mu gihugu ivyo navyo ntacyo vyotwungurana gitoyi kiretse ko vyosubiza inyuma uburundi rero jewe nkagira ko ntera kamo abatware bamenye yuko ibanga bafise n'iryo gufasha bose kugira ngo batere imbere bamenye kandi ko ibwirizwa shingiro uburundi bwemera ryemera yuko abantu dutandukana mu vyiyumviro kandi ko atanumwe abwirizwa gukumirwa kubera ivyiyumviro vyiwe canke idini canke ikindi kindi hariho amasezerano mpuzamakungu yemegwa nk'amategeko y'uburundi ko yashizwe mu ibwirizwa shingiro barasubiramwo bayasome bayubahirize bareke kwitwaza ibibanza bafise canke ububasha bafise ngo babikoreshe nabi baburizamwo agateka kazina murundi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu terase ntayiraja avuga ko abo mu bigenga mizero y'abarundi ataco bakwiye kwitwaza kuko ataburenganzira bafise bwo gukora amanama agasigura ko inani z'abigenga zemerewe gukora mu matora gusa ibwirizwa shingiro rirabitomora neza yuko inani zikorwa mu bihe vy'amatora rero igihe amatora yaheze wato utatowe ivyo o nta manama y'inana ashoboka ashoboka mu gihe co kwiyamamaza uhagarariye abigenga mizero y'abarundi mu ntara bubanza asaba ko abo bagabo bane bahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'imana borekurwa kuko atacaha bakoze ni mu gihe amakuru ijwi ry'amerika rikesha abegereye inyamiramabi ifise idosiye y'abo bagabo avuga ko basanze ataco bagira bazoca barekurwa ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc tugarutse mu rwanda bamwe mu banyagihugu baba muri serire ya mugari mu karere ka musanze mu buraruko bw'u rwanda bidogera kuba mu kizime bishingiye ku kutagira umuyaga nkuba abo banyagihugu babwiye ijwi rya amerika ko bamaze igihe barindira umuyaga nkuba ariko amaso yaheze mu kirere kandi bibageramira mu iterambere umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa avise inkuru inonosoye hirya no hino mu rwanda urahagera ukabona hari byinshi bimaze guhinduka ku iterambere rya rubanda rishingiye ku kuba bafite umuriro w'amashanyarazi wahinduye byinshi mu mibereho yabo ni nawo murongo w'ubutegetsi buhagazeho mu ntumbero yabwo ku rundi ruhande hari abakijujutira icuraburindi ribugarije ijwi rya amerika igera mu murenge wa shingira akagari ka mugari mu musanze mu majyaruguru y'igihugu yahasanze abaturage binubira icuraburindi ryo kutagira umuriro w'amashanyarazi aho muri ako kagari abaturage bavuga ko bamaze imyaka itatu batanze imisanzu buri muntu ibihumbi bibiri by'amafaranga kugira kugira ngo ubutegetsi bubagezeho amashanyarazi baribaza akagari ka mugari ni iki kakoze ku buryo twabura amashanyarazi twarakoteje amafaranga umuturage bakamusaba ibihumbi bibiri bibiri bihasize nk'imyaka itatu kugeza ubu ntabwo tuzi ukuntu aho gari amazi gatugezeho hano mudende harimo amashanyarazi muri ayideri bisatari amashanyarazi kandi ni utugari dukoze ku ishyamba iyi sandure twabuze ki amashanyarazi aho mu murenge wa shingiro mu misozi miremire abahatuye bavuga ko hari bimwe mu bikorwa byabo bidindira kubera kutagira umuriro w'amashanyarazi bwana polineri munyantwari ashinzwe umutekano mu kagari ka mugari icyarimwe n'umubaji atewe ishavu n'urugendo akora ajya gusatuza imbaho mu yindi mirenge insinga z'amashanyarazi zimuca hejuru mu kagari kabo urabona ukuntu hano iterambere ryari ririmo risatira abaturage ubu twari turi kwiteza imbere ariko noneho ntabwo tugomba kugira iterambere nta muriro dufite tukibaza tuti si ubwo mu karere ka musanze twebwe twakoze kuki kugira ngo tutagira umuriro nk'ubu ngubu nshinzwe umutekano mu mudugudu wa rebero mu kagari ka mugari umurenge shingiro ariko noneho ndi n'umubaji ariko ubu ngubu ntabwo ngomba ku- kugira ngo mbe nagira iterambere ntafite umuriro kuko nshobora kuba mfite umuriro nshobora kuba naje kuguza kuri sako nkabona amafaranga yo kuba nagura imashini zo kubaza ariko noneho kugeza ubu tu- mva hano nkajya kubajisha mu- ku murenge wa kinigi kandi umuriro unyuze hehe mu murenge wacu no mu kagari kacu ukajya hehe mu kinigi urumva ko ni ni ikibazo dufite hano mu kagari ka mugari twaratereranywe ku bijyanye n'iterambere ku bw'umuriro icyakora mugenzi we nyuma yo gutegereza umuriro w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu reg amaso agahera mu kirere yahisemo kwigondera umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba ariho yiyushya akuya naguze pano y'ibihumbi magana ane nyishyura buri kwezi ibihumbi cumi na bibiri magana atanu ku mpamvu z'uko nabonye telefoni ngoye bizinesi kuzikira nta telefoni nabonye bingoye ubu na- nafashe umuriro wa pano nishyura buri kwezi urumva ni ikibazo kitugoye ahangaha ayo mafaranga cumi na bibiri ya buri kwezi iyo nyabuze barankupira nkaba nta- ntacana niyo ndenzwe n'umunsi barakupa ntayabuze ijwi rya amerika ivugana na bwana jerome muremangingo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa shingiro mu karere ka musanze yatwemereye ko koko abaturage bo muri mugari bafite ibibazo bishingiye ku kutagira amashanyarazi yaduhakaniye ko hari umuturage uwo ari we wese yaba yaratanze umusanzu w'amafaranga ibihumbi bibiri mu mugambi wo kumugezaho amashanyarazi adusezeranya gukurikirana akamenya ukuri ku by'abaturage bavuga uyu muyobozi yeretse ijwi rya amerika impapuro zigaragaza ko hari miliyoni zirindwi z'amafaranga batewe inkunga yo kuzana umuriro w'amashanyarazi muri mugari gusa ni ibintu bizagenda bikemuka gahoro gahoro uko ubushobozi buzagenda buboneka twe uruhande rw'umurenge ayo mafaranga kuyataransifera kuri konti y'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amashanyarazi birarangirana n'iki cyumweru ahubwo ubwo ibisigaye ni ukuzakomeza gukora ubuvugizi no gukomeza gu- gu- ku- kwegera abo batekinisiye bo- bo muri icyo kigo kugira ngo nabo ibyo basabwa babikore vuba kuko twe icyo dusabwa ni icyo gusa ku ruhande rw'abaturage bumvikanisha inyota yo kwihuta mu iterambere igihe umuriro w'amashanyarazi waramuka ubagezeho kuvuga ngo ubu turi mu icuraburindi niko nabyita nijoro udafite agatoroshi ntabwo wagera mu isantere ukeneye umuntu mu isantere ntiwamubona utamutoroheje nta munsi twabonye umuriro ni ukukanda gutya ukabona hano hose haragaragara ukamubona ushaka ukakibona utahumagiye umuriro ugeze muri kano kagari kacu dufite iterambere duhinga ibigori duhinga ingano twakwikoranya tukaguza amafaranga tukagura imashini isya ku buryo kujya gushaka igikoma cy'abana bitugora tukajya mu byangabo cyangwa se na- no mu mujyi ariko umuriro hano guhabonetse twagura imashini tukajya turibezera tutagiye kure aba baturage barataka icuraburindi mu gihe ubutegetsi bukigaragaza ubushake bwo kuribakuramo ibipimo biheruka bigaragaza ko abanyarwanda bari kuri makumyabiri n'umunani ku ijana aribo bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi intumbero ya guverinoma y'imyaka irindwi ubwo ni ukuva mu bihumbi bibiri na cumi itomora ko bibiri na cumi na karindwi izarangira abanyarwanda bafite amashanyarazi bari kuri mirongo irindwi ku ijana birasaba gukora ibyafatwa nk'ibidasanzwe kugira ngo mirongo irindwi ku ijana ivugwa iri no mu nyandiko ishoboke mu gihe habura amezi abarirwa ku ntoki ngo bibiri na cumi na karindwi igere ku musozo akabagira ubusa ijwi rya amerika imusanze mu majyaruguru y'u rwanda ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika izi imbere y'ibindi bihugu mu gufasha gukura ibisasu byahambwe mu kuzimu mu ntambara ziba mu isi yose kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu amerika imaze gutanga amafaranga arenga miliyaridi zibiri n'ibice bitandatu z'amadolari yo gusambura ibisasu byahambwe mu kuzimu hamwe n'ibindi birwanisho bibangamiye umutekano w'abanyagihugu amerika itangaza ko ikora ivyo mu ntumbero yo gufasha ibice biba bivuye mu ntambara no kubifasha gusubira kwiyubaka kimwe mu bice amerika ivuga ko yakoze bigashimwa ni mu myonga y'ahitwa burma muri zimbabwe burma ni igice kiri ku rubibe na mozambike aho urunganwe n'urunganwe rwagiye rukurikirana rw'abarimyi bahoze barima itabi hamwe n'ivyamwa ariko bivanye n'uko cari igice cyorohera abarwanyi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi mu gihe cy'intambara yo kubohoza zimbabwe ibisasu biharurwa mu bihumbi byarahambwe mu kuzimu kugira abatege abarwanyi bajabu ku rubibe bava muri mozambike mu gihe iyo ntambara yarangira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani zimbabwe cyavugwamwo ibisasu bihambwe mu kuzimu bitagira uko bingana ibyo bisasu biri mu bitera intambamyi mu iterambere ry'abanyagihugu bituma amahegitari ibihumbi n'ibihumbi yorimwamwo atarimwa bigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani abanyezimbabwe barenga igihumbi n'amajana atanu barishwe ibitunga biharurwa mu bihumbi ijana na mirongo ibiri navyo birapfa bihitanywe n'ivyo bisasu vyatezwe mu kuzimu rimwe mu mashyirahamwe ariko arasambura ibyo bisasu muri zimbabwe ni ishyirahamwe ryo muri norvege norwegian peoples aid rifashwe mu mugongo na leta zunze ubumwe za amerika mu buryo bw'amafaranga utwo twigoro two gufasha zimbabwe twaragize icyo dufasha mu guhindura ubuzima n'imibereho y'abanyagihugu bahaba abarimyi barasubiye kurima barubaka amazu ibitungwa birongera kororwa mu myaka ine iheze leta z'ubumwe za amerika ivuga ko yatanze imiliyoni zirenga indwi n'ibice bitandatu z'amadolari ku mashyirahamwe akura ibirwanisho mu kuzimu muri zimbabwe imiliyoni zitatu gusa zikaba zatanzwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko irikishyira uburyo bw'amafaranga mu mugambi wo gufasha gusambura ibisasu byatezwe mu kuzimu kuko ngo gukora ivyo iriko ikingira abanyagihugu ariko kandi iba iriko iharanira amahoro arama
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ndi mutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.